tuziheze
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanye inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri uburundi burishimira umusaruro bwagezeho kubera ingamba bwafashe zo kurwanya virusi ya korona tumaze gupima abantu bagira ibihumbi mirongo itatu na bibiri n'ijana na batandatu muri abo rero havuyemwo abagwayi bashika amajana abiri na mirongo inani na batatu gushika itariki mirongo ibiri z'ukwicenda duteranije n'aba mbere baca baba amajana ane na mirongo irindwi na bane uyu ni dr ndikumana tade minisitiri w'ubuzima w'u burundi hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi iritegura gucyura abarundi b'impunzi baba mu mijyi mu rwanda naho inama rusange ya onu igeze ku munsi wayo wa kabiri mube hafi aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye atabacika hirya no hino ku isi uyu munsi inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye onu igeze ku munsi wayo wa kabiri abakuru b'ibihugu bafata ijambo bakoresheje bwa mbere na mbere mu mateka ikoranabuhanga ry'amashusho video conference bitewe n'ikiza cya virusi ya korona inkuru tubaza mugenzi wacu diane ninazwe perezida wa brezil niwe yatanguriye abandi n'ijambo ryiwe akurikirwa nk'uko vyama na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika igihugu kirimwo icicaro ca onu ku rutonde rw'abavuga uno munsi inyuma ya perezida donald trump hazakurikira recep tayyip erdogan wa turkey xi jinping w'ubushinwa na vladimir putin w'uburusiya ham haze emmanuel macron w'ubufaransa ku rutonde dukesha abakorera muri onu bitegekanije ko perezida w'u rwanda avuga uno munsi ku mugoroba mu ijoro naho ijambo ry'uburundi ritegekanijwe mu ndwiza naho amajambo y'aba bategetsi ataza kuba imbonankubone abaserukira ibihugu vyabo muri onu bo baza kuba bari ahasanzwe habera ino nama baza kwicara bahana umwanya kandi bapfutse iminwa yabo mu ntumbero yo kwirinda virusi ya korona yugurura ino nama ejo ku munsi wa mbere wahuriranye n'isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu onu imaze ishinzwe umunyamabanga mukuru w'iri shirahamwe mpuzamakungu antonio guterres yavuze ko muri iyo myaka iryo shirahamwe ryageze ku bitari bike n'aho hari bikiri hanze muri ivyo bikirikomereye harimo ikiza ca covid ya cumi n'icenda gihangayikishije isi yose mu bigikomereye onu antonio guterres yadondaguye kandi ikumirwa rifatiye ku gitsina mu bihugu bimwe bimwe ihindagurika ry'ibihe ubukene mu banyagihugu amatati hagati y'ibihugu n'uturere ikoreshwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda ikoranabuhanga ryateye imbere ariko uko gutera imbere kukaza kubangamira iyindi mishinge y'iterambere muri kameruni igisirikare kiriwe kiryamiye amajanja cyiteguye guhangana n'imyigaragambyo y'abaturage mu gihugu cyose kuri uyu wa kabiri oriyani itangishaka aratubwira ibindi muri cameroon maurice kamto umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi cameroon renaissance movement yateye akama abanyagihugu kabasaba kugira imyiyerekano mu mutekano uwo mugambwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ko umukuru w'igihugu paul biya ava ku butegetsi kandi hakaba inagurwa ry'amategeko agenga amatora kimwe n'ubuserukizi bukwiye bw'abantu bacinyijwe cyane cyane mu karere kavuga ururimi rw'icyongereza mu ntumbero yo kuburabuza abantu kugira ntibitabire iyo myiyerekano bamwe mu banyagihugu bavuga ko leta yagabishije ko igiye gushira mu munyororo uwo ari we wese yokwitabira iyo myiyerekano muri iyi myaka ya vuba itara mu mitwe ryaranzwemo ubwicanyi hagati y'abasirikare n'abanyagihugu baba mu karere k'abakoresha ururimi rw'icyongereza rimaze gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo bakomoka tujya noneho muri pakisitani aho leta yizeye kuzatangira gutanga urukingo rwa virusi ya korona covid cumi n'icyenda mu mezi ane atanu ari imbere eugenia mukankusi yateguye iyi nkuru pakisitani yatangiye igeragezwa rya nyuma ry'urukingo rwa covid cumi n'icyenda uyu munsi kuwa kabiri ni urwa mbere rw'ubwo bwoko rugeragejwe muri icyo gihugu cyo muri aziya y'amajyepfo abategetsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima nih bavuze ko ubushinwa bwatanze umuti wa covid cumi n'icyenda wakozwe n'isosiyete yo mu bushinwa caneseno bayo ifatanije n'ikigo biotechnology cy'i beijing urukingo rwahawe pakistani mu buryo bw'amasezerano yo kugerageza umuyobozi w'ikigo cya pakistani gishinzwe ubuzima general major dr amer ikram yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro n'abanyamakuru ko ibihumbi baziyandikisha ku bushake bakaruhabwa mu byiciro bitatu avuga ko ruzatangirwa mu bitaro bikuru mu mpande zose za pakisitani rekaramu yagize ati twiteze ibisubizo bya mbere mu mezi ane kugeza kuri atandatu ubwo abantu ibihumbi umunani kugeza ku bihumbi icumi bazaba bamaze guhabwa urwo rukingo yabaye nkumvikanishije ko adashidikanya ko urwo rukingo rwa covid cumi n'icyenda rukora kandi nta ngaruka avuga ko rwamaze kwemezwa mu bushinwa kugira ngo rukoreshwe ku basirikare n'abapolisi kandi ko batangiye kuruhabwa ikaramu yavuze ko urwo rukingo rushobora kuzaba rugeze ku isoko igihe bizaba bimaze kwemezwa ko rukora mu mezi ane cyangwa atanu urwo rukingo ubu rurimo kugeragezwa ku bantu mu bihugu bitandukanye birimo ubushinwa uburusiya shiri na argentine pakisitani yabaruwemo abantu barenga ibihumbi magana atatu na batandatu banduye virusi ya korona barimo barenga ibihumbi bitandatu na magana ane yahitanye kuva icyo cyorezo cyadutse mu gihugu gituwe na miliyoni zigera muri magana abiri na makumyabiri
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu naho mukurikire aya makuru noneho tujye mu biyaga bigari mu burundi abantu cumi n'umwe nibo bonyine ubu barwaye umugera wa korona ni umushikiranganji w'amagara y'abantu dr ndikumana tade wabitangaje uyu munsi i bujumbura mu gihe yarimo yerekana umusaruro w'isekeza ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus ni inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda umushikiranganji tadendi kumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida arashima intambwe bagezeko yo kurwanya coronavirus kuva umuntu wa mbere afise uwo mugera yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muganga ndikumana aratanga ishusho y'ingene kurwanya ico kiza vyifashe mu Burundi kuva urugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus tumaze gupima abantu bagira ibihumbi mirongo itatu na bibiri n'ijana na batandatu muri abo rero havuyemwo abagwayi bashika amajana abiri na mirongo inani na batatu gushika itariki mirongo ibiri z'ukwicenda duteranyije n'aba mbere baca baba amajana ane na mirongo irindwi na bane turashima imana rero yuko muri ayo majana ane na mirongo irindwi na bane amajana ane na mirongo itandatu na babiri bakize gushika ubure turacafise abantu cumi n'umwe bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta n'umwe ari mu bitaro bafata imiti ntibarembye hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashoboye gupima harimo twapimye hanyuma yitaba imana uwo mugambi rero wandakira sinandura kandi sinandukiza watangujwe na perezida evariste ndayishimiye umushikiranganji ndikumana amenyesha ko wagize akamaro kanini cyane mu burundi kuko ikiza ubu kidagiteye ubwoba mu burundi ariko ko atawokenda ko caheze uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini kuko turabye ingene sanamu ingene abantu bagiye barafatwa n'ingene twagiye turabitaho ni uko twakoze ku buryo hagize uwandura tuca turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime hagizemo umurwayi nawe nyine tumuvure murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagiye batandukira mu gihugu ubu uwe twasubiye ku ntambwe ibereye aho bari bari hirya no hino murabona yuko hariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi ariko ubu murabona yuko abarwayi basigaye aha muyinga makamba no ngaha mu gisagara cya bujumbura iki kiza turavuga yuko gushika ubu kiri su kontorore ariko si ukuvuga ko cyaheze yumve neza kome konakuze umuhinga n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku migabane yo munsi ya sahara amenyesha ko kugira bamenyeshe ko ikiza cazimanganye bategerezwa kuba bazi uko igihugu cyose cifashe bica mu nzira zibiri inzira za mbere ni ugukumbwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buba bwarashizeho ibipimo hose ku mavuriro ni ukuvuga bakaba bafise aha ibyo twita sange de depistage santineri ni ukuvuga bakaba bafise ingene bakontorora igihugu cyose mu mpande zose bakavuga bati turaronka ibipimo mirongo icenda n'icenda ku ijana mugabo tubona abaza gupimwa batera bagabanuka cyangwa batera biyongera muri icyo gihe urashobora kuvuga uti ikiza kiriko kigenda gutya ibyo ni byo rero bakunze kuvuga bati ni surveillance epidemiologique ni ukuvuga abafise kandi bakaba babwiye mu mavuriro ibimenyetso umuntu wese afise ico kimenyetso bakaba bama bacamupima iminsi yose hakaba nihimiriza mu mpande zose z'igihugu muri ico gihe inyuma y'ikiringo urashobora kwiga ivyo biharuro ukabona uti yamara turiko turabiraba biriko biraduga canke biriko biramanuka muri ico gihe urashobora kugira ico uvuze muganga tade ndikumana asaba abanyagihugu kubandanya bikingira mu kubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu kuko bifasha vyinshi amenyesha ko mu burundi ubu ingwara ziva ku isuku rike zagabanutse cane kuko abarundi batakigenda barahanahana amaboko aho baciye hose kandi bagakaraba kenshi gashoboka agahimiriza rero abarundi kw'iyo ngeso nziza batoyiheba naho covid cumi n'icenda yoba yazimanganye mu burundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika tugume i kigali mu rwanda noneho Pierre claver niyo nkuru atubwire ukuntu ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru turimo tariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi kwa cyenda abarundi barenga magana atanu bazahunguka bavuye mu rwanda hagati aho hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ivuga ko igiye no gucyura abantu b'impunzi b'abarundi baba mu mijyi yo mu rwanda cyane cyane kigali Pierre claver umwanya ni uwawe ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr ryabwiye ijwi ry'amerika ko hari impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya mahama bariko baratahukanwa umuvugizi wa hcr elise vilesharan nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko ku bwiwe igikorwa kikibandanya yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato amajana atanu icyo bikoze umuvugizi wa hcr yamenyesheje ijwi rya amerika ko abenshi bari bahungiye mu gisagara ca kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka nyamata na huye ari naho hari abarundi benshi hcr rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba rizoba rya mbere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga igihumbi bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi y'amahama abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava ayo mbona vrema mbona nintutonye ngaha ubuzima nabwo bungoye cyane avuga ati kumbe hariho kazi yo kuzibava umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima buba bugoye ngaha kuko nabwona n'abantu hariya bakatubwira ati nego ntabwo situwasiyo umutekano ntabwo iri garabe cyane abaturage baratubwiye ati umutekano ku mitumba burema nta kibazo uti pari raporo ya demire kenze na za demire seze biraruta kure mu nta kibazo nta ngorane birakure ntabwo bagikizira ntaki ntabwo bakimaritereta abantu ko babonye kose urumva ati numva tinenga ivyo nta birasumbana nta kundi nyene twabijyanye n'umutekano wabo bavuga ko atacyo babatwaye atacyo tangorane n'imwe atabwo babanduzanya burema butuma yaragarutse kirekire ibintu by'ibitero mu minsi biciye bitangura kubayo mugana byo ubona bavuga ati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe nubwo biri uko hari abandi baba i kigali babona ko hataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi ku bwabo umutekano muke bahunze utaragaruka nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe uburundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe nta mutekano uriyo twari kubanza gutora inyishu irama ubwa mbere nabasaba ko babanza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza hahise rigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane w'igendwi itariki mirongo ibiri na zine z'uku kwezi ikindi gice c'abarundi barenga amajana atanu bazotahukanwa hahise rivuga ko hashobora kuba harimwo abazoba bavuye i kigali n'imahama ku ruhande rw'uburundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko boba bangana boronka aho bashikira kuko ibibanza bikwiye vyo kubakiriramwo vyategekanijwe pierre nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intoro y'agati mu gihugu n'umu umutekano bushinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya amerika mu ndwi iheze aho yariko yakira igice kigira kabiri c'abarundi bahungutse tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi nta ntambamye hari mwe vy'ikibanza hari abavuga ngo ngo kibanza kibanza dufise cyo kwakira abantu bake sivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu amajana atandatu dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu igihumbi n'amajana abiri ni ukuvuga ko nubwo wozira rimwe ari ibihumbi bibiri cyangwa bitatu twoshobora kubakira ata- nta nta nkomanzi kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri bahatse indaro Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
noneho tujye mu burundi abaganga batagira imipaka clinicien sans frontiere ni rimwe mu mashyirahamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gutorera umuti ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko nibyo mugenzi wacu oriana itangishaka aganiraho na ingenieur uwimana albin umuyobozi wa clinicien sans frontiere Eh, mushinga ntahe engineer albin uwimana uh, mukaba muserukira ishyirahamwe clinicien sans frontiere murakoze gufata kana kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika muri na rimwe mu mashyirahamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko kugerageza gutorera umuti ikibazo c'ubukene ikibazo c'ubushomeri mu gwaruka mu burundi eh, mwotubwira muri make muri kino gihe ah, ako kamo ah, mwakitabiriye gute muriko murafasha ugwaruka ah, gute cyane cyane mu buryo umukuru w'igihugu yahagama- yahamagariye kugira imigwi muri buri ntara cyangwa muri buri mitumba cyangwa muri buri makartier Eh, ico gikorwa muriko mugifasha mute
murakoze cyane reka ntangure nshimire nanjye ijwi rya amerika ku kanya muduhaye ego murakoze cyane muravuze yuko twitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gushyira hamwe imigwi y'urwaruka kugira ngo biteze imbere ni ibyo twari dusanzwe tubikora ariko ubu noneho tugiye kubikora cyane turiko turabikora cyane eh, duhimiriza urwaruka ah, buri quartier buri mutumba ah, tukabegeranya ah, bakajya hamwe igitigiri cya mirongo itatu gushyira kuri mirongo itanu kugira ngo o, imigambi dusanzwe dufise eh, kandi bamwe bamwe usanga bari muri iyo migambi bashobore eh, kuyi- kuyibamwo o, tukabakariza ubwenge kugira ngo bashobore no kugira amakoperative eh, baronka umwimbu wo kwiteza imbere muri clinicien sans frontiere mufise ibisata bitandukanye byinshi ah, muri iryo shyirahamwe ryanyu none ugwaruka mumaze kubashyira muri iyo migwi ah, mugafasha iyo mitumba cyangwa ayo makartier ah, abajene baho bakaja hamwe mubafasha mute
ego cyane dufise departement nyinshi ariko ubu turiko turakora cyane muri departement entreprenariale ni wa departement y'imigambi eh, nk'ikiriri ikiriri quartier kiriri ni quartier iri mu muji hagati wa, wa bujumbura muri komine mukaza Ah, iyo koperative cyangwa se i- iyo groupement yaramaze kuhashi- kuhaba iriho eh, umugambi bafise rero twabashiriyeho bariko bariga bam- twamaze gutangura gukora n'uwo gukora amakara avuye mu micafu eh, amakara agashobora gufasha eh, gusubirira yaba ya makara bakura mu biti bagahunya amashamba rero turiko turagenda no mu yandi makartie no mu yindi mitumba kuko usanga abanywanyi bari mu ishyirahamwe eh, bakomoka mu gihugu cyose mu mitumba yose kandi usanga hagwiriyemwo abatari bafise akazi rero nico gikorwa turiko turakora ah, mu kubahimiriza kubashyira hamwe eh, twongera tubasaba ah, ku- bakunde cyane cyane iyo migambi kuko oh, uyiravye ni imigambi ifise akunguko oh, haba kuri bo nyene haba no ku gihugu ego Mm. Eh, turumva ko muriko murabafasha mu bijanye no kugira ubumenyi mu bijanye no kwiga imyuga ah, nk'iyo nk'uwo mugambi muvuze mufise wo kubigisha gukora amakara mu myavu Eh, uwo mugambi canke eh, ubwo bumenyi mububaha ku buntu
ego cyane ubumenyi tubaha ku buntu ubu ngubu turiko turavugana dukoresha imashini imwe y'amaboko igatanga umwimbu w'ibiro mirongo itanu ku munsi ariko mu minsi iri imbere leta nidushigikira cyangwa se n'abandi bagira neza bakaturonsa imashini zikoresha umuyaga nkuba zishobora gutanga umwimbu w'itoni zitatu ku munsi muri icyo gihe n'uwo mugwi uzoca waguka nk'ubu tuvugana dukoresha umugwi w'abantu cumi na batanu ariko tumaze kuronka iyo mashini itanga umwimbu munini tuzoshobora gukoresha abantu urwaruka rungana ijana na mirongo ibiri byumvikana ko ari karitsiye zitatu cyangwa imitumba itatu ishobora guhurira muri icyo muri iyo kampani itanga amakara
none icyo gikorwa ko gishobora gusa n'igitebye gato kugira ngo havemo umwimbu kugira havemo umwimbu ugwaruka mubona bijukiye icyo gikorwa cyangwa buba bafise iryo shaka ryo kugira ngo bige uwo mwuga bawumenye hama kumbure vuba bazoshobore gukuramo ikintu
ego cyane bafite ishaka ahubwo bavuga yuko leta yari yaratevye leta yari yaratevye ego bafite ishaka baratanguye twaratanguye namaze kubivuga ko ikiriri hariho n'ahandi n'andi hatandukanye tumaze gushyiraho ayo magurupema bamaze kwiyegeranya twaratanguye n'inyigisho baratanguye no kwiga basaba ahubwo ti leta itunyarukirize idufashe cyangwa ituronderere n'abandi bagira neza badufasha natwe rero nk'uko tubari inyuma tubabara yuko leta tuzovugana na leta ndetse n'abandi batari leta baba bagira neza yaba amashyirahamwe yo kwiteza imbere nka pinide turashobora kuzokwegera na pinide eka n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyine akorera muri icyo gisata cyane cyane cyo kwiteza imbere cyo gukingira ibidukikije abo bose kuko uyu ni umugambi buri muntu wese awumvise cyangwa awubonye ntawureka kuwushyigikira mu gihe yoba ashaka yuko ibidukikije tworeka gukoresha amakara ava mu biti duhonya amashyamba tugakoresha ayava mu micafu akava mu byatsi muri biriya bintu abantu babona yuko bidakenewe nk'impapuro ziba zishaje ibisigarira biva mu bigazigazi ibyo byose turabikuramo amakara kandi bikagenda neza yego
turumva ko muri make mwashimye iki gikorwa n'aka kamo katewe n'umukuru w'igihugu ariko bimwe mu bibazo nk'ishyirahamwe mushobora kuba muhura nabyo kugira ngo mugerageze gukemura iki kibazo gihambaye cyane mu gihugu no muri afurika yose c'ubukene mu gwaruka ibibazo muhura nabyo ni nk'ibihe muri kino gihe
ikibazo nyamukuru duhura ni icy'uburyo ni icy'uburyo ni icy'uburyo kandi nko muri iki gihe cya none imipaka y'uburundi navuga ko yugawe nta bantu bava hanze ngo bashobore kuza hino mu burundi cyane cyane abagira neza niyo ni intambamyi igira kabiri ni uburyo mu gihe uburyo bubonetse twebwe tukavuga yuko turonse uburyo buke uko bwaba bungana kose ibintu bigenda neza tugasaba kandi baba bagira neza batanga cyangwa iyaba leta mu gutanga ubwo buryo boraba boraba neza n'icyo n'igisabo boraba neza cyane cyane umugambi n'akamaro k'umugambi kuko birashobora gushika mu bajejwe gutanga uburyo ugasanga bararabye nk'umuntu agomba kurima itomati ni akarorero n'itomati zirakenewe turwaruka rwagiye hamwe kugira rureme itomati akaba aribo bahereza uburyo mugabo akarengana gurupema ifise umugambi mwiza nk'uyo wamaze gutangura deja uri fonkisiyonere atari byo kwiyumvira ngo tuzarima itomati cyangwa ngo tuzokora iki n'iki n'iki n'icyo rero nuvuga nusaba nubona kandi ari nk'intambamyi y'uko buraba cyane cyane akamaro k'umugambi byozanira iki umugambi ku mpande zose kandi cyane cyane n'abamaze kugira intango akaba aribo no kwibaza abo boshigikira kurusha abantu bataratangura bavuga ngo tuzokora iki n'iki n'iki n'iki mugabo abantu bafite ishingiro bamaze gutangura bagakoresha ubumenyi bwabo n'uburyo bwabo nibaza ko ari bo butangura gufashwa cyangwa imigambi yabo yogenda imbere
none ko twumva twumvise mukorera muri karitsiye kiriringa bujumbura mwoba muri no mu zindi ntara ko naho nyine imyavu ni myinshi kandi harashobora kuba ari naho mwokura ibyo mukeneye kugira ngo mukore ayo makara ku rugero runini hagati mu gihugu murakorerayo
yego cyane turakora mu gihugu hagati dufise mu ntara zose abanywanyi barenga ibihumbi icumi ariko kandi tukifuza guhera mu bisagara bikuru bikuru igisagara cya bujumbura gitega ngozi kuko ni naho muri ibyo bisagara hakoreshwa ya makara avuye mu biti cyane cyane kandi ni muri ibyo bisagara haba abantu benshi hama twifuza ko twogenda mu bindi bisagara bito bito ndetse no mu mihana hagati ariko twahereye aho muri ibyo bisagara bikuru bikuru bikoresha cyane amakara abayazana bakaba bahunije amashamba
dusozera impanuro nk'ishyirahamwe muba mufitiye urwaruka rw'uburundi muri kino gihe mu gihe bariko barahamagarirwa kwijukira guhaguruka bakagira icyo bifashije ni nk'izihe muri aka kanya
impanuro hano ni bwa mbere ni ugukundana ni ugukundana hanyuma bagacira inyuma ibyabatandukanya ibibatandukanya cyane cyane ibyo dukunze kubona byabatandukanya yari imigambwe imigambwe ntibe ikintu cyo kubatandukanya ahubwo kibe ikintu cyo kubashyira hamwe uku abayisilamu uku abaporotesitanti abakatolika abayehova usanga tubana muri karitsiye usanga dukorana mu buzi butandukanye akaba ariko n'urwaruka rubigenza no muri ayo magurupema niko natwe tubikora twese tugahurirayo tugakundana dufise urukundo nta tugashyira urukundo hamwe ibintu byose tuzabishikako nico icya kabiri ni uko buhurumbira ugukora bagakoresha amaboko yabo kandi bagashyira imbere no kumbatira amahoro amahoro nicyo nuvuga nurangiriza ko nk'impanuro tugasaba n'urwaruka kandi guhurumbira ibindi bisata bitandukanye by'ishyirahamwe clinicien sans frontiere hano uvuga akarorero k'igisata kijejwe inyigisho imyuga itandukanye turigisha abafasha b'abaganga turigisha imyuga itandukanye yaba iyo kubarira n'iyindi n'igisata cya kabiri cy'amagara y'abantu departement sante bakitabira turatanga n'amasitaje n'abakorerabushake mu mavuriro dusanzwe dufise turafise n'igisata cy'ibidukikije no gukinga ibiza naho nyine urwaruka rumaze guhurumbira ishyirahamwe rukaza mu ishyirahamwe tugafashanya mu gukingira isi isi rusange haba mu gutera ibiti cyane mu gusukura n'ibyo turafite n'ikindi gisata cy'amahoro cy'amahoro turafise uburyo twigisha ibijyanye n'amahoro no kumbatira amahoro amahoro agahera mu muntu mu mahoro y'umuntu ya buri muntu turafite n'igisata rero kindi cy'imibano cyo gushyigikirana abantu aho nikora abantu bafite uburyo buke tukabashyigikira haba mu bikoresho by'ubuzima cyangwa iby'amashuri igisata cya nyuma n'igisata cyo cyo gufashanya cy'abagira neza nuvuga cy'umugira neza cyo gushyigikirana nk'abantu baba barwaye indwara zo gufungura nabi tukabashyigikira tukabahereza ubufasha bw'imiti cyangwa bw'ingaburo kugira ngo amagara yabo agende neza nk'abantu baba bari mu mabohero kubera tuba twabonye yuko ibyo bafashishwa bidakwiye tukagira icyo tubongereje tubafashishije ni ibyo rero naho nturangiriza nsaba wo kumva kano kamo akumva yoba interese canke yoza muri muri kimwe mu bisata canke mw'ishyirahamwe turamuhaye ikaze tuzomwakirana iteka murakoze cyane mushinga nahe engineer albin uwimana turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi ry'amerika murakoze tubashimiye
inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye jye na bagenzi banjye bose dukorana hano washington dc twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu buri muntu iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama